iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriyani tangishaka na videwo niyo ngabo ndabaramukije ndabaha nanjye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha icyo mvise kubamenyesha ni uko mu mihana mu makomine bose bifuza ko umurundi wese ari hanze yotahuka subira mu mazu yanyu subira mu mirima iwanyu umwana mushyire ku ishuri uwurima asubira arime uyu ni gloriose berahino umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no gusubiza mu zabo abaziteshejwe mu bushikiranganji bujejwe intwaro no gukundisha igihugu mu burundi igihe yariko arakira impunzi zitahutse zivuye mu gihugu ca tanzania ni mu kanya gato mu yandi makuru naho
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yashyitse uno munsi wa kane mu gisagara cya davos mu busuwisi vyitezwe ko ashikiriza ijambo ejo kuwa gatanu abategetsi b'ibihugu n'abasebukira amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji baba mu bice bitandukanye vyo ku isi mu nama yo muri iyi ndwi yerekeye ubutunzi ku isi
mu kugaragaza no gukomeza imigenderanire ku rwego rwa gisirikare umushikiranganji wa amerika ajejwe kwivuna abansi jim mattis amenyesha ko ubwato bukomeye bw'ingwano indege zo mu ngwano zigurukira ko bugiye gufata urugendo muri vietnam
umupadiri w'umukatorika n'uwundi muntu bari banyurujwe mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo barekuwe barekuwe amasaha 48 nyuma y'uko banyurujwe n'abantu batamenyekanye
ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abagiraneza save the children rimenyesha ko umukozi wabo agira kane yitabye umuremyi muri afghanistan ayo makuru n'ayandi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mugume ku maradiyo yanyu
duherere ku makuru bavugwa hirya no hino ku isi duhere kuyerekeye ngaha muri amerika aho perezida donald trump yatangaje ko yiteguriye kwishyura ibibazo by'umushikirizamanza adasanzwe robert muller abanje kurahira ko avugisha ukuri yiteguriye kwishyura ibibazo bijyanye n'itohoza muller ariko agira ku by'uko nimba uburusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri amerika mu mwaka wa bihumbi bibiri na cumi na gatandatu perezida trump yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ko yiteguriye kwishyura ibibazo by'umushikirizamanza adasanzwe robert muller yavuze ko yifuza kwishyura ivyo bibazo mu buryo bwihuta bushoboka kandi ko azobigira abanje kurahira ko avugisha ukuri perezida trump yasubiye kuvuga ko atakoranye n'uburusiya mu ntumbero yo kumufasha gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu itariki yo kwishyura ibibazo vya robert muller ntirategekanywa yamara perezida trump yatangaje ko bishobora kuba mu ndwi zibiri canke zitatu ziri imbere
mu kugaragaza ibikorwa byo gukomeza imigenderanire ku rwego rwa gisirikare umushikiranganji wa amerika ajejwe kwivuna abansi jim mattis amenyesha ko ubwato bukomeye bw'ingwano indege zo mu ngwano zigurukira ko bugiye kurungikwa mu bikorwa vya gisirikare muri vietnam ribaye irya mbere ubwo bwato burungikwa muri vietnam kuva habaye intambara ya amerika n'ico gihugu kuri uno munsi wa kane general mattis yabwiye ngunyen fu trong umukuru w'umugambwe wa gikoministe ati turabashimira ku kuba mubandanya gutsimbataza imigenderanire ya gisirikare natwe mu kwakira ubwo bwato bwacu buzogendera idanang mu kwezi kwa gatatu ibiro by'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe kwivuna abansi bumenyesha ko umushikiranganji mukuru wa vietnam ari nawe mutegetsi wa leta afise ijambo rya nyuma ku rugendo rw'ubwo bwato ati niwe azoshira urukomo urukomo ku kwemera icese iyinjira ry'ubwo bwato matis yongeye ko n'icyo gikorwa nacyo nyine kiriko kigenda neza amerika irabandanya kugerageza gukomeza imigenderanire na vietnam mu gihe icyo gihugu gisigaye kidahisha aho gihagaze mu kurwanya imigambi y'igihugu cy'ubushinwa mu kwitira uturere muri ako gace
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yashyitse uno munsi kuwa kane mu gisagara ca davos mu busuwisi vyitezwe ko ashikirije ijambo ejo ku munsi wa gatanu abategetsi b'ibihugu n'abasibukira amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji bava mu bice bitandukanye vyo kw'isi mu nama yo muri iyi ndwi yerekeye ubutunzi kw'isi igihe perezida trump yashika mu gihugu c'ubuswisi abantu bihereje amabarabara mu bisagara bitari bike vy'ico gihugu kugira bamubwire ko batamushaka imbere y'uko ashika mu busuwisi abafasha biwe mu vyerekeye ubutunzi bajanye bafise imigambi yo gushira imbere uguhigana mu makungu mu vyerekeye ubutunzi umushikiranganji ajejwe ikigega muri amerika steve manuchin umwe mu bashikiranganji icumi bari muri mu nama y'i davos yashigikiye igabanuka ry'agaciro k'idolari yavuze ko ari ikintu ciza kuri bo ku bijanye n'ubudandazi yata- yatangaje ko gushira imbere inyungu za amerika atari ukuvuga ko amerika idashaka gukorana n'amakungu ku bibazo vyerekeye uruja n'uruza atantambamyi mu vyerekeye ubudandaji
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya ku ijwi ry'amerika ishyirahamwe mpuzamakungu y'abagiraneza save the children rimenyesha ko umukozi wabo agira kane yitavye umuremyi muri afghanistan ni mu gitero cabaye ku nyubakwa y'iryo shyirahamwe ry'abongereza ku rubuga rwa twitter save the children yashikirije itangazo iti mu bikorwa vya nyuma vyo gutabara imbabare vyakozwe kuri uno munsi vyakozwe kuri uno munsi twashoboye kubona ata nkeka yuko umwe mu baguye muri ico gitero yari umusore w'imyaka mirongo ibiri twakorana ivyo bivuzwe nyuma ya- yaho abategetsi bamenyesheje ko abagabo bitwaje ibigwanisho binjiye mu kigo cy'iyo nyubakwa ya save the children inyuma yaho umwe muri bo w'umwihevyi yari ahejeje kwituritsa ko bombe mu irembo ryaho abajejwe gucungira umutekano baratanye mu mitwe n'abo bagwanyi umwanya utari muto abagwanyi baharanira leta ya kisilamu bariyitira ico gitero
naho muri afurika umupadiri w'umukatolika n'uwundi muntu bari banyurujwe hamwe mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo barekuwe barekuwe amasaha mirongo ine n'umunani nyuma y'uko banyurujwe n'abantu batamenyekanye padiri robert eh, masinda n'uwo bari banyurura- banyururijwe hamwe eh, barekuwe ivyo vyatangajwe na musenyeri melki sedek eh, sikuri ayoboye diyoseze ya butembo beni mu ntara kivu yo mu buraruko mu ntagira gatatu yashoboye gutoroka abo bantu batatu umupadiri n'abahinga babiri mu vy'uburimyi bari banyurujwe ku munsi wa mbere ku muhingamo mu karere ka beni igihe bari bavuye mu mirima ababanyuruje ntibamenyekanye nyamara kunyuruza abasivile n'ibintu biba kenshi mu ntara ya kivu yo mu buraruko ku karere gakorerwamwo n'imigwi yitwaje ibigwanisho itari mike mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abandi bapadiri babiri bo muri diyoseze ya beni butembo baranyurujwe n'abagwanyi batamenyekanye radio ijwi rya amerika i washington dc perezida wa guinea equatoria teodoro obiang wema yirukanye abategetsi bakomeye bane bo muri leta yiwe mu mabanga yabo mu ndwi zirangiye harimo umu- umwuzukuru wiwe bikekwa ko bakoranye n'abagerageje kudeta avuga ko batesheje mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze ivyo vyatangajwe na leta ya guinea equatoria no musi kuwa kane hagati mu kwezi kwa mbere perezida obiang yari yasavye inzego z'ubutungane mu gihugu gukarira abagerageje kudeta ku itariki zitatu z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abategetsi ba guinea equatorial bari batangaje ko batesheje kudeta ku bwabo umugwi w'abacangiro b'abanyamahanga wari washatse kugira igitero mu ngoro y'umukuru w'igihugu yari mu ngoro yiwe guinea equatorial yaranzwe n'amakudeta atari make n'igeragezwa ryayo kuva ico gihugu cikukiye mu kwikura ku gihugu ca espanye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani
muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho abarundi amajana indwi na mirongo itandatu n'icyenda bahungutse bavuye muri tanzania hari hitezwe amajana umunani ariko abagore bafise inda zikuze basigaye ku mvu z'amagara bose binjiriye ku mupaka wa gisuru mu ruyigi ariko igice cyabo baciye bajanwa i musasa mu ingozi mu buraruko kuko bahunze bava mu ntara zo mu buraruko abandi basigaye i nyabitare nabo mu ntara za ruyigi na gitega bitegekanijwe ko bose kuri uyu wa gatanu bazoshigwa iyo bahunze bava ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu fidele antoine nsabimana
gihe cha saa yine n'inyutsu zo ku musase z'uno wa kane nizo mpunzi abarundi zashikima bamba ku mupaka w'uburundi na tanzania bakiriwe n'umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi no gusubiza mu zaba bazitesheje umushikiranganji bw'intwari yo hagati no gukundisha igihugu mu burundi umupfasoni gloriose berahim yari yaherekejwe n'intumwa z'ishirahamwe mpuzamakungu gita y'impunzi hasere zirongowe ikegera c'uruserukira hasere mu burundi isufura najiri zimaze kwinjira mu burundi berahino gloriose umuyobozi ajeje gutahukana impunzi no gusubiza mu zaba baziteshejwe yazihaye ikaze turazi iyo umuntu yagiye yirukanga intekera ku mutwe akagira imana agashika iyo ashitse bakamucumbikira nta byiza byinshi umuntu yo kwifuriza uwundi ko yoja kubamwo hajya nta hantu haryoshe nk'aho wavukiye nk'igihugu cy'amavukiro n'uworara gufata neza tubyumva kumwega yewe
berahino gloriose yijeje izo mpunzi ko iyo bagiye ari heza icyo mvise kubamenyesha ni uko mu mihana mu makomine bose bifuza ko uri umurundi wese ari hanze yotahuka subira mu mazu yanyu subira mu mirima iwanyu umwana mushyire ku ishuri uwurima asubire arime uwari umudandaza uwari umutagisibere asubire agure agakingi kuko hano muratekererwa hano muratekererwa indya muratekererwa ibintu bizomara amezi atatu ndetse muratekererwa n'udufaranga duke utwo dufaranga muzodukoreshe utwo dufaranga muzodukoreshe ku neza y'umuryango uwutagira isuka aca yigura uwu- uwurose imwe aca atira n'iyindi baca bamutiza murazi nyine tubana abarundi turashigikirana n'ubu turacyashigikirana karibu mwirabire hama muzotera akamo n'abasigaye inyuma sufana jiri ikegera c'uruserukira haseri mu burundi yabwiye ijwi rya amerika ko ico gikorwa cuguruye igice ca gatatu co gutakana impunzi z'abarundi ziri muri tanzania ku bavyisabiye ni igice kizorangira itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka aho hategekanijwe gutahukanwa impunzi zingana ibihumbi icumi igice ca kabiri carangiye itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ahatahukanywe impunzi zabaye ibihumbi cumi na bine mu gihe hari hitezwe impunzi ibihumbi cumi na bibiri gusa umwe mu bakozi b'ishirahamwe haser bakorera muri tanzania yabwiye ijwi rya amerika ko ibitigira ivyitezwe gutahukanwa mu gice ca gatatu bishobora kurenga ivyitezwe afatiye ku kuntu bariko bariyandikisha n'abiyandikisha ari benshi abo batahutse baremeza ko hari izindi mpunzi zibatera ubwoba bwo gutahuka nk'uko vyemezwa na ntakimazi geneveva umwe mu batahutse kanga mu burundi ngo intambara igomba ibe ngo mukagenda n'akazi kanyu ngo nuko ngo barabatangisha ibihumbi ngo namwe atayo mufise ngo n'imirima barayisorera ngo ibintu byinshi ngo gende n'akazi kanyu barabitubwiye nyine mukuza u- ugenda kwandika utavuga bakarobona bakumanditse aho hejuru utabivuga warinumiye bakarobona utekera ugenda gusa atavuze ubivuze nabo uvuze barakwirukako bande abanyagihugu nyene bahone reka mu batahuka hari n'abavuga ko batazi ico bari bahunze aha ni nka ndayizeye rashidi kuri nahunze akakongero k'abandi uko jemba kwibarabara buriya abandi baguma bahunga icyo nahunze hanini ntacyo nabonye kubera
ndayizeye rashidi w'ico yakoze yaje agabanye ko yatahukanye umukenyezi w'umutanzaniyakazi yakurikiye umugabo afise ubwoba ariko arashima uko yakiriwe rose kambayaga niwe umutanzaniyakazi yashimye gukurikira uwo yashimye genda genda iyimukwa mm, uri umutanzaniya eee ndi umuhakazi eee none ugeze burundi wasanze bimeze gute sanza kweri habereye mudufashe neza emihera abereye neza kwawe abanyakiriye banyakiriye neza nta mudugumbo nta na kimwe mu buzima bwawe usanze ukora iki je mu buzima bwanjye usanzwe ndi umukurima ngiye kuroba bakazoza ndime rabe nkiko najya nkiko ndotera imbere abana nyene bizogenda neza baroje mu ishuri kugira na bene baroho kwitegurira akazoza kabo
hari hitezwe abarundi amajana umunani baza gutahuka kuri uno wa kane ariko ico gitigiri nticabaye kigikwira kuko hashitse abarundi majana indwi na mirongo itandatu n'icenda abo basigaye mw'ishirahamwe hasere batubwiye ko hasigaye iminsi mike igiseke kabafata muri komine gisuru intara ya rwigi mu buseruko bw'u burundi fidel antoine sabimana ijwi rya amerika urakoze cyane fidel antoine kuri iyo nkuru tukivuga ku mpunzi abarundi amajana atatu na mirongo indwi na bane bose baturuka mu ntara ya kirundo baraye mu ikambi yakira abahu- abahunguka ya songore muri komine ya kiremba y'intara ya ngozi bari mu bahunguwe kuri uyu wa kane baciye mu ntara ya ruyigi benshi muri bo baturuka muri komine busoni benshi bavuga ko batahunze igihugu ku mvo z'umutekano dutege amatwi mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ku barundi amajana indwi na mirongo itandatu n'icyenda bahungutse bavuye mu gihugu cya tanzania amajana atatu na mirongo indwi na bane n'abanyakirundo muri abo amajana atatu na mirongo indwi na bane benshi ni abo muri komine ya busoni baharugwa ku majana abiri na cumi na batatu na bugabira yaharuriwe mirongo itandatu na babiri igihe cy'isaha cumi kuri uyu wa kane niho bashikanwa mu ikambi ya hcr yakira abahungutse vy'ifatakibanza irahitwa isongore muri komine ya kirembe y'intara ya ngozi vyaboneka ko barushe kubera urugendo rurerure bagize kuva mu gihugu ca tanzania baciye mu ntara ya rwigi bikaboneka ko n'ugusonza bari bashonje nta majambo menshi yavugiwe muri ico kibanza kiretse kubabwira inyifato yo muri ico kigo icihutiwe kwabaye kubafungurira no kuraba aba bagize ikibazo c'amagara kugira bavugwe tumaze kubisaba tukavyemererwa kwinjira aho bakiririwe twarose n'uruhusha rwo kuvugana n'abantu bagera kuri bane mu bahungutse nka bose barashimishwa n'uko basubiye mu gihugu cabibarutse muri abo bane umwe gusa niwe yavuze ko yahunze umutekano muke nawe nyene avuga ko wari umutekano muke ufatiye ku bihuha jewe nahunze bibiri na cumi na gatanu ku mpamvu y'uko ba- baguma bavuga ibintu by'iterabwoba ngo intambara igira itere ngo ngo amatora abaye abantu bazoca ngo babice hanyuma niho twabona abandi batangiye guhunga hanyuma natwe twanduruka turahunga twahunze ibintu by'ibihuha kuko bavuga ibintu byinshi biteye ubwoba none ubu rero niho twumvise batangiye kwemerera abantu ko bahunguwe tukaba tubona basigaye mu gihugu atana ki- atangorane na zimwe zihari babaye ti ngaho twitahire uyu muhumure nawe avuga ko yahunze inzara yabicara bigacika muri komine ya busoni iwacu muri busoni uko byari byifashe hari umutekano ntangere ikintu giye gusa cyahambanye nahabanywe n'ikintu cyitwa inzara nicyo cyahambanye nja mbaru- mbadukana n'umuryango wanjye ubwo rero ndetse mu nkambi hariya ah, maze ku- n'icyo- n'icyo gihe nje nkumbura ababanyi kandi nja nkumbura n'igihugu cy'iwacu mu vyamuteye intege zo guhunguka ntasiga inyuma urubanza rw'amatora rwimirije kanini ikinzanye igihe haniniya ni uko numvise hari amatora te- amatora ntashobora kuba jewe ntagiye gutora ntibikunda tegetse barabizi jewe nahunze babizi nicyo nipfuza mugabo ukongera guhunga wapi oya nzogwa muhiri wacu Mbone- naho inzara izotera n'abandi mbona bahari uyu mukenyezi we aturuka muri komine ya bwambarango avuga ko yomowe n'ubwo bankana n'abakazana nde nahunze ingorane zerekeye z'abana n'abakazana tusha tumezewe ngenda n'ubu n'abana ntibazi n'ahantu n'abo abandi bazi gusa nyine ko nabo narapfuye abana urabona se wabo yapfuye kera nyuma yandadaye abana ndabarera abana batonya baratora abagore bamaze gutora abagore je rero baca baranyihariza abagore babo urabona umuhungu amaze gutora umugore akavyara gatandatu ntihamugishoboka nawe ntabwo nahunze umutekano muke uyu mugabo nawe nyene ntavuga ko yahunze umutekano muke ahubwo asigura agatotezo k'umutware icyatumye jewe mpunga ni umuntu natemeye igiti kiri impande y'itongo ryanjye ryo ku rubibe abarimu bariko barubaka amakoleji bakisavye acambira ngo namwivye aca araja aramfatisha uwo muntu bamwita marikino wo mu gatare amfatishije acagenda kumfunga mw'izone amfunga indwi yose amfunguye aca banje ibihumbi mirongo ine jewe mbona abandi barimwo barahunga banje ibihumbi mirongo ine nda- ndavuga ati nta tongo mfise ndibugurishe ko kubera nifikiye n'utwana nupfuma mpunga kuko aho umeze nk'utotejwe bamaze gufungurirwa baciye berekwa aho baruhukira bitegekanijwe ko aho bukera kuri uyu wa gatanu bazosubira kwandikwa kugira basuzume ko abari ku rutonde rw'abahungutse bashitse bose ibyo biheze bazoca burizwa amamodokari azobashikana mu makomine baturukamwo bamaze gushika iwabo hcr iraheza ikazobandanya ikurikirana ko bamaze kumenyera mu kibano muri site yakira abahunguka ya songore mu ntara ya ngozi iri mu buraruko bw'uburundi ijambo siko ndarurinze ijwi ry'amerika urakoze ijambo siko kuri iyo nkuru mu rwanda naho umugoroba w'ababyeyi umaze imyaka ibiri utangujwe mu gihugu cyose ubu umaze gutanguzwa no mu mabohero yo mu rwanda mu nama ihuriyemo abacunga amabohero y'abagore yakoraniye i kigali yasojejwe kuri uwo munsi wa kane ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umenyesha amakuru wacu asa umutakaboye ku nshuro ya mbere mu rwanda hatangijwe ihuriro ry'abacungagereza b'abagore aba bacungagereza b'abagore bavuga ko aho bakorera bahatangije gahunda y'umugoroba w'ababyeyi mu magereza uyu mugoroba w'ababyeyi wari usanzwe ukorera wari usanzwe ukorerwa mu midugudu hirya no hino mu gihugu aho bacoca ibibazo by'abantu mu miryango baba bafitanye ibibazo bikarangira bikemutse peri gakwaya umuyobozi ushinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye mu kigo gishinzwe amagereza mu rwanda asobanura aho kuva batangira umugoroba w'ababyeyi muri gereza byagize akamaro mu mibanire y'abagororwa tugira utugari nk'uko hanze duhari tukagira imidugudu buri mudugudu tukawusaba kugira akagoroba umugoroba w'ababyeyi bikadusaba no kubyigisha abo tugorora kugira ngo ejo batazasanga abandi basigaye hanze barabasize burya umunyarwanda yaravuze ngo ahari abantu haba urunturuntu nabo haba utubazo kuva umugoroba w'ababyeyi watangira byatweretse ko ari umusaruro mwiza kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe urumva hari igihe uburoko bwabaryaga umwe akaba yatangira kwiyenza ku wundi bagatangira mu mijyi imiryango yabo basize hanze ariko kuva umugoroba w'ababyeyi watangira byaduhaye umusaruro ku buryo usanga nta bibazo bigihari n'akabazo kaje bagakemurira mu mugoroba w'ababyeyi ugasanga natwe nk'abakozi biratworohereza tutajya mu bibazo byabo byinshi nk'uko mbere byari bimeze mbere y'uko iyo gahunda iza usibye kugabanya amakimbirane hagati y'abagororwa b'abagore uyu mugoroba w'ababyeyi unafasha abacungagereza kumenya ibyaha abagore bakunda kwishoramo bakaboneraho umwanya wo kubasaba kubyirinda no kuzabirinda umuryango mu gihe bazaba bafunguwe mu by'ukuri natwe aho ni nk'aho twaboneye aho tuvugira kubabwira ko kirazira kumva ngo umunyarwandakazi yakoze icyaha runaka umunyarwandakazi yacuruje urumogi umunyarwandakazi yagiye yijanditse muri bidufasha mu kubigisha ni inshingano zacu n'umunsi kuwundi kubigisha mu by'ukuri kutareka kutazongera gukora ibyaha ariko ibyo noneho biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira yuko bidakwiriye kumva ko umunyarwandakazi cyangwa umwari yisanga mu bikorwa nk'ibyo biteye isoni kera byari kirazira ku munyarwandakazi ariko ugasanga ibyaha biriyongera no ku bagore bakabikora uwo mugoroba w'ababyeyi rero udufasha iki tumwereka nk'umubyeyi ese mateka cyo ugiye kuzasigira umwana wawe niba utangiye gukora ibi umwana wawe hanze aratekereza iki rero biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira ko bidakwiriye nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi iri huriro ryo guhuza abagore bakora umwuga w'ubucungagereza ribaye ku nshuro yaryo ya mbere rigamije kumvisha abagore bakora uyu murimo ko bakwiye gukora umurimo wabo nk'uko abagabo bawukora madamu safari jeannette usanzwe ari umucungagereza avuga ko kuba ari abagore n'imiterere yabo yihariye bitajya bibangamira imirimo yabo mu gihe cy'imiterere yacu nk'uko by'ukwezi ntabwo bikubuza gukora akazi uragakora neza kuko nta kibazo uba ufite mu byo tunatozwa dukora amahugurwa yo tugiye gukinjiramo iriya ko badutereninga baragutereninga ukiyumvamo akazi nta mpamvu yo kuvuga ngo nagiye mu kwezi akazi kananiye tuba tugashoboye mu miterere rero yo gutwita gutwita iyo utwise kuko umuntu agira intege nkeya abayobozi barakorohereza ariko mu gihe cya kindi cyo konsa gutwita ukonsa igihe runaka umwana yamara gufata imfashabere usubira mu kazi nta kibazo ugakora iri huriro ry'abagore bakora mu gucunga abagororwa ryafashijwe na minisiteri y'umuryango n'uburinganire kuri minisitiri nyirasafari esperance w'umuryango avuga ko iri huriro rizafasha neza kumenya ibibazo imiryango ifite ituma hakorwa ibyaha no kureba uko babikumira iri huriro ni ryiza cyane nka minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango tuzarishyigikira ko igihe ryajya ritegurirwa twabigiramo uruhare kuko aba bantu babana n'imfungwa n'abagororwa kandi za mfungwa n'abagororwa ziba zavuye mu miryango yacu baba bakoze ibyaha ni ukuvuga ngo badufitiye runini no kumenya ngo ese abakoze ibyaha ibyo byaha byiganje ni ibihe se twabi kumira dute rero turabasaba yuko bajya bakurikirana abo bashinzwe bakamenya n'impamvu zaba zitera bamwe gukora ibyaha noneho twebwe dushinzwe kwita ku muryango by'umwihariko iyo tubimenye tunamenya n'uko twabivura twanakumira ko ibyo byaha biba mu rwanda habarurwa abacungagereza bagera ku gihumbi magana inani barimo abagore basaga magana atatu mirongo itanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali makuru y'ijwi rya amerika mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuje mu burundi abanyagihugu ku mutumba kirama mu zone bugarama komine y'intara ya muramvya basaba ko boronswa ivuriro kuko bahura n'ibibazo bitari bike batwaye umuntu kwa muganga ni mu gihe kuri uyu mutumba ata vuriro rihari basaba ko inyubakwa zimaze imyaka cumi zarubatswe zoherahezwa kugira ntibasubire kwivuriza i bugarama canke mu bimbi musitanteri wa komine muramvya yemeza ko komine icyo kibazo igifashe- igifise mu minwe kuri uyu mutumba bagiye kuronka ivuriro ni inkuru ya mugenzi wacu Raymond Nzimana umutumba kirama uri hafi ku birometero cumi na bitandatu uvuye muri zone bugarama ibarabara rija kuri uyo mutumba ntirimeze neza kandi rigaca mu kibira kubera kuri uwo mutumba atavuriro rihari abanyagihugu baba kuri uyo mutumba bemeza ko bagira ibibazo mu gihe batwaye umuntu kwa muganga ingorane ziriho mbere nta n'ukuntu twazivuga mu kuri babye kuva mu ntambara twiruka uwagwaza umuntu ntiyaronka aho amujyana haragera n'igihe bateruye ati bamushikane kwa muganga byase ko baduga agacikanira mu nzira bakagarukana ku kaburi bagahamba aho nyene nayo icibagiwe cyo n'abavyeyi bagiye kwibaruka kwa muganga urabona imbanye ntisezerana kiretse abavyeyi bagiye kwibaruka bahura n'ibibazo uyu we ababazwa n'abarashwe kandi bariko bakora igikorwa ciza cyo kurokora amagara y'umuntu tumaze guhamba benshi nyakubahwa twe twari tukifise amagara yo kugira ngo duterure twararashwe kenshi turasigwa mu kibira kandi tukaraswa nk'inkozi z'ikibi turiko turatabara dufise umuvyeyi mugabo tugasanga twaguye mu ngorane nk'izoyo kubera ko twaba turiko dusokoroka mu kibira mw'ijoro mu masasita y'ijoro duteruye umuntu ugasanga kumbe abari kuri antene yabo ntibazi ntituzi nta mape tuva dufitananiye tugaca tugwa mu mutego benuwo mu gihe komine iriko irubaka amazu amaze imyaka cumi yubatswe ariko ntarangizwe abo banyakirama babona ko atakiriko kirakogwa kuko ata bitaro bizoba biriho ibizotuma babandanya mu ngorane bahoramwo yo ahubwo mbere n'ubundi ntacyo twoba dukize kuko urabona arashoboye kuza ngaha bakamuha umuti bamushikanye muhira bikanka ni za ngorane zo kurondera ukuntu tumushikana i bugarama ahubwo dufashe iyi nayo yuzure kugira bamukuye aha bamuhereye imiti aronka aho aruhukira kugira bikunde ukuntu ashika muhira ni ukuri twebwe turateye akamo bikomeye cyane mbere ngira ngo gushika no ku mukuru w'igihugu kuri ka- n'akazu kamwe bariko barasanura n'ibindi twashaka ko byose byogiriweko kugira ngo duhebe turuhuke tugire tashi vuga iyi yindi nzu ubona ngaha ahe kuko muri porogaramu narumvise ko umenga ntirashikirwa mu zo kubakwa ku buryo n'imiburiburi hagize nk'umuvyeyi bishika ko yomara nk'iminsi itatu canke ine ngaha ashobora kuronka ahantu aruhukira b'ibitaro nk'uko bari babitwemereye kuva muri bibiri na gatanu musitanteri wa komine muramvya diodone nsabimana aremeza ko ikibazo c'ivuriro kiriho kuri uyo mutumba kuko abari batsindiye isoko yo kubaka ibitaro babiciriye hagati diodone nsabimana arongoye komine muramvya atubwira icatumye batabandanya ibikorwa icyatumye kumbure batashaka kurimara bari barasa iryo soko ni uko ahayikiramo nk'uko muhabona ni ahantu hagoye gushika ni ahantu ibarabara ritagendwa bigatuma iyo ibikoresho mu kubishikana ngaha bibagora ugasanga kumbure uburyo basanze bwo gukoresha bwari bwinshi barabyo bwo bari basabye mu gihe baronka iyo soko ni nacyo gituma twiyumvire yuko benshi byabananiye kuhashikana ibikoresho babonye wa- babohomba cyane bakemera kubita hagati nayo ku kibazo co kubaka ibitaro musitanteri wa komine muramvya avuga ko bazotangura kubaka ivuriro ivy'ibindi bisata bitandukanye bizoboneka buke buke afise icizere ko mu minsi ya vuba umutumba kirama uzoronka ivuriro Eh, icyo kibazo tumaze gifata mu ntoki icyizere ni cyinshi cyane yuko tuzoruhuka iri vuriro ry'ikirama ryuzuye Eh, twaravuganye n'umuganga arongoye intara y'ubuvuzi mbere twanahashyitse ngaha turi kumwe aho yatwemereye yuko nitwamara kubara in- inzu nka zibiri azoca atangura kuduha abaganga baba barakora ngaha ibikorwa bibayabaye kugira dufashe abanyabugongo ngaha ikirama maze twibaze yuko eh, mu kiringo cy'amezi abiri tuzoba twamaze kubaronsa abaganga bakeya nk'uko twabibwiwe n'umuganga ajejwe intwara y'ubuvuzi umutumba kirama uhanura ubibe na komine rugazi iri mu ntara ya bubanza hamwe na mubimbi iri mu ntara ya bujumbura uyu mutumba ukaba ubako abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe nk'uko vyemezwa na musitanteri wa komine muramvya kiretse ko atavuriro ririho iryari ryashinzwe n'umunyagihugu ryarugawe n'abajejwe amagara y'abantu bafatikanije n'abajejwe intwaro kuko ritari rikwije ibisabwa ikindi cugawe n'amazu abiri yadandarizwamwo imiti kuri uyo mutumba ku mutumba kirama muri zone bugarama iri muri komine muramvya remunzimana ijwi rya amerika urakoze cyane raymond zimana aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba mwari kumwe nawe yanitanga ishaka na fidele niyo ngabo tubasezerero tubifuriza umugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mudushikiriza- mutubandanya mutwumviriza kuri- mu biganiro byacu bikurikira